Blog Talk Radio.
ntibwogezwa n'ingabo kwa ngango rwogera rwagahindura yatinya ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi iganye bitano zitavangura nimusho twigoboto iterabwoba niduteze igihugu n'ubwitangize n'ibiriye mwiteme nihurukira mwigabana ntabaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi iganye bitano zitavangura nimusho twigoboto n'iterabwoba niduteze igihugu n'ubwitangize muhagurukire rimwe nkabivuga tujye turandura umuco wo gucinya inkuru twubake umuco wo koroherana duhe buri wese kwishyira akizana maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwari yacu ni demokarasi igane bitano bitavangura nimucyo twigoboto iterabwoba riduteze igihugu n'ubwitangize u rwanda rwubatswe n'inyabutatu kandi tugatuza utaretse gatwa tuzarubanamo n'amananiza n'abanga aboneko twuzuzanya maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe gitano kitavangura nimucyo twigoboto iterabwoba riduteze igihugu n'ubwitangize dufite byinshi duhuriyeho turi muri mbuta zidutandukanya utamenye ko n'undi ababara tubabazane nta mbere kirimo maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano bitavangura nimucyo twigoboto iterabwoba riduteze igihugu n'ubwitangize rutibatibyinga gusa sinzobe nabigize intego rugaragara hana ni ingimbi nikundira amahoro ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano zitavangura nimucyo twigoboto n'iterabwoba riduteze igihugu n'ubwitangize ndi rusarikana amakuza zisobetse inkeragutabara ya kanyandekwe ndi rudasubirana inkubito rutonoreshereza kurinda iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo
banyarwanda abanyarwandakazi inshuti za radiyo itahuka turabashuhuje aho muri hose Eh, ni kabagema eduwari bategura ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage Eh, ubashuhuje nyine kuri uyu kuri uyu mugoroba tariki makumyabiri na gatanu z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na rimwe inshuti zacu rero za radiyo itahuka inshuti za zihoro nyarwanda turabashuhuje Eh, nsuhuje serge nsuhuje na chantal badufasha ku ruhande rw'ibyuma nsuhuje abanyarwanda eh, bari imbere mu gihugu abari hanze eh, ndasuhuza ariko by'umwihariko abahu- abayoboke b'ihuriro nyarwanda eh, aho bari hose ku isi kandi bagifite agahinda kubera umuyoboke wacu eh, umuyobozi umwe muri twebwe uherutse guhi- guhitanwa n'abagizi ba nabi eh, seifu bamporiki Eh, ndabasaba kugumya kwihangana ariko eh, ntibate morale urugamba rugomba gukomeza niko bi- niko bimera Eh, iyo umuntu ahanira demokarasi eh, hagomba kuba ibitambo byanze bikunze Eh, ndasuhuza rero aba ndasuhuza kandi abayoboke b'andi mashyaka yose aharanira demokarasi aharanira impinduka ndetse n'abantu eh, bi- bibumbiye mu miryango itandukanye ya sosiyete sivile nabo ndabajuhuje kuri uyu mugoroba kuri uyu mugoroba rero tariki makumyabiri na gatanu z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na rimwe tubafitiye ikiganiro cyanyu eh, eh, cy'imibereho mibi y'abaturage dufitemo ingingo eshatu ya mbere turareba ikibazo cy'abacikacumu igitwe abacikacumu barimo guhigishwa uruhindu eh, cyangwa se barimo guhigwa bukware kubera ko biyemeje gushinjura gerard uraye neza ubu bamerewe nabi cyane barabahiga bukware harimo n'abatangiye kwicwa icyo kibazo turakigarukaho ikindi turi burebe ikibazo cy'abantu b'irurindo eh, ngo bafite ibibanza ngo byubatsweho isoko rya ngo rya rusine bamaze ngo imyaka itanu batarahabwa ingurane turareba rero uko gusenyera eh, turabisuzuma tubone ko gusenyera abaturage mu rwanda ntubahe ingurane ari ikintu kimaze kwinjira rwose mu muco eh, kimaze kumenyerwa indi ngingo turi burebe ni ni ikibazo nanone cy'abaturage nanone batabaza bavuga ko bahatirwa gutanga amafaranga muri eh, muri cya kigega cyitwa ejo heza cyo kuzigamira izabukuru Eh, igishyashya cyajemo ni uko abaturage bavuga bati eh, baradutangisha amafaranga ni menshi daboro icya kabiri ngo barabatangisha amafaranga ntibabone na ni- n'icyemezo cy'uko batanze amafaranga kuko amafaranga bay- bayohereza bakoresheje telefone turareba rero iki kibazo cya cy'ikigega cyitwa ejo heza tugi- tugihuze na cya kigega cy'agaciro fawundi maze turebe niba vurema abantu eh, baza eh, bashobora kwitangira eh, ku- kweme- kwemera gutanga amafaranga n'umutima mwiza baka- bakayashyira muri kiriya kigega gishyashya cyitwa ngo ejo heza kandi bazi neza ayo bashyize mu gaciro fawundi ko yagiye eh, eh, ba- bayanyerije bakayatwara ntagire icyo abamarira cyane cyane muri ibi bihe byaguma mu rugo ingingo yacu ya mbere rero eh, turahera kuri iki kibazo cy'igitwe eh, aho abacikacumu bamerewe nabi cyane bamerewe nabi cyane barabahigisha uruhindu barabahiga bukware kubera ko eh, bemeye eh, bavuze bati ntabwo twakwemera gushinja gerard uraye neza ibyaha atakoze ahangaha hari ibintu bibabaje hari ibintu bibabaje ariko muri ibi bintu harimo n'ibintu bishimishije ibintu biba- icya- ikibabaje ni uko abantu bimwa uburenganzira bwabo bwo kuba bashinjura umuntu uko babyumva kandi bakima n'umuntu uregwa uburenganzira bwe bwo gushinjurwa n'abantu eh, n'abantu ba- bamuzi abantu bamuzi bamuzi bashaka kumushinjura bakamwima bakamwima ubwo burenganzira ubundi eh, nta kuntu umuntu ashobora niba umuntu atsinda urubanza ari uko yabonye abantu bamushinjura eh, babareka bakavu- baki- eh, bakavuga ibyo bamuziho ibyo babonye bakamushinjura akaba yabasha gucin- gu- gutsinda urubanza ntabwo sinumva ukuntu mu rwanda umuntu yats- yatsinda urubanza icyo kibazo twanakibajije kuva kera niba abantu bagomba kuwushinjura babahiga bukware Baka- bamwe batangiye no kubica noneho abandi barafunze abandi barabamenasa ubu ngubu ngo baratorongeye barababuze ibyo mbabwira ni ibintu biri byo amakuru turayafite ko ubu ngubu hari abantu b'igitwe batorongeye kandi rib yirirwa igitwe ubu ngubu irazerera ahantu hose ibahiga abantu baratorongeye barababuze kubera ko barashaka kubafunga barashaka kubafata ngo babategeke gushinjura nako gu- guhindura u- u- guhindura ubuhamya noneho kuko bashinjuye ba- bashi- bashinjuye ba- bashinjura gerard uraye neza noneho bahindure bamushinje Icyo- icyo kintu rero kirakomeye bamwe ntibabishaka ntibabyemera rwose Ba- harimo abantu bemeye bemeye gufungwa Eh, icyo nababwira gusa ni uko eh, wenda abantu bari kure y'iriya dosiye batayikurikirana neza ni uko iriya dosiye ya gerard uraye neza n'abariya bantu bareganwa igitwe ni original Ni- ntabwo ari ikintu gisanzwe mu bintu tumenyereye mu rwanda by'imanza impamvu ari original ni iyihe Eh, murabona gerard ni umuhutu a- baramurega ngo ibintu byaha bya jenoside byo gushisha amakuru ibintu by- bya- by'ingengabitekerezo ibintu nk'ibyo ngibyo guhisha amakuru eh, y'imibiri yo muri jenoside n'iki byose ariko ikiba ikigira eh, idosiye ye eh, eh, originale donc umu- iki- ida- byerekana ko idosiye idasanzwe ni uko abamushinjura ab- aba- abarokotse jenoside baramushinjura benshi cyane benshi cyane bamwe banafunganye nawe banafunganywe nawe kuri iyo dosiye kubera ko afite impamvu bafunga nuko bafunganywe nawe nuko banze- banze kumushinja Eh, mwu- mwaherutse- muze- muherutse kumva kuri radiyo itahuka bavuga ko hari umuhungu eh, wa muzehe rubangura uziyeri ngo witwa rutayisire eh, george ngo nawe wishwe bikavugwa ko eh, eh, yari amaze iminsi atewe ubwoba bamutegeka gu- gushinja gerard uraye neza akabyanga mwumva ko n'iki ni ikintu gishyashya bigeze aho abantu eh, bicwa kubera ko banze gushinjura gerard uraye neza donc ikintu kiri original ni iki ni ukubona umuntu w'umuhutu ubeshyerwa ibi- ko ya- yakoze jenoside nakuvuga, yakoze jenoside cyangwa se afite ibitekerezo ingengabitekerezo cyangwa se yahisha amakuru ya bya bya jenoside abarokotse jenoside bamwitangira bak- bak- bakanga ku- bakanga kumushinja ba- nako bakamushinjura bamwe bakemera bakanafunganwa nawe kuko bazi neza yuko uwo muntu abeshyerwa abeshyerwa bakanga kumugerekaho ibyaha atakoze bamwe bakemera kufu- bafunganywe nawe undi wumva baramwishe nawe u- uwo nguwo umuhungu wa rubangura uziyeri baramwishe witwa george rutayise ngo baramwishe kandi aba eh, amakuru arimo kuboneka kenshi nta gushidikanya ko iyo dosiye eh, ariyo yazize aba ababishidikanyaho baba babyihoreye ni idosiye ikomeye cyane Aba- ni ni- ni aho ngaho ni aho ngaho biganisha kuko amakuru aragumya kugenda yisukiranya ari menshi yere- yerekana ko aricyo yazize ubwo urumva ko icyo kintu ni originale ntabwo sinizera ko mu rwanda hari abantu benshi ba- baregwa icyo cyaha ba- ba- bagiye aba- abantu ba- b'abacikacumu rwose bakabahagararaho bakavuga bati uyu muntu muramubeshyera sinzemera kumushinja nimushaka muzamfunge bamwe barafunze ubu ngubu wumva ko n'undi bamwishe urumva ko iki gi- ni ikintu gishyashya Eh, ahubwo umuntu yakwibaza ati uyu muntu witwa gerard urayineza ufungwa aba aba aba abarokotse jenoside bakamunambaho bakanga bakanga kumu ku- ku- ku- kumushinja ibinyoma bamwe bakemera bagafungwa none n'undi bakaba bamwishe uyu muntu ni ni muntu ni muntu ki ni muntu ki aha ngaha rero ndabona ko ari bi- bikomeye cyane kuzadusobanurira ko leta imufunze mu- kandi abantu bagombye kumushinja bagombye kumutera amabuye bagomba kumushinja bakamu- bakamusabira kubambwa ari bo ahubwo bemera kumwitangira bamera kumwitangira bakavuga bati uyu muntu ni inzirakarengane uyu muntu ni umuntu mwiza tuzemera dufungwe aho kugira ngo tumushinje ibinyuma aha ngaha nababwira ko eh, dufite amakuru ko hari abandi abandi bamushinja ubu dufite uwitwa ngo batweje amakuru uwitwa ngo eh, ndumva ngo sibomana imaburengire ngo n'undi witwa nde izina reka nze rishaka naryo eh, b'igitwe ahitwa irusororo abo bantu babiri ndubona serge yaraba ejo yarabisomye abo bantu babiri ngo ubu ngubu bashobora kuba baratorongeye barabuze ba- ba- barabuze aho baherereye kubera iki kubera ko eh, ba- ribu ngo irabashakisha Ubu ribu yasesegaye igitwe irimo kubashakisha kugira ngo ibafate uwitwa musoni Eh, ngo sibomana aimable na musoni ngo baratorongeye n'abirusororo igitwe muri bweramana ngo baratorongeye kubera ko ribu irabashakisha kugira ngo ibategeke ku munwa w'imbunda gu- guhindura ubuhamya noneho bakajya gushinja gerard uraye neza numva rero ko ibi bintu ni ibintu bidasanzwe eh, kubona eh, umuntu nk'uriya rwose eh, bashinja ibyaha nka biriya ahubwo abarokotse jenoside ari bo bamwitangira bakemera eh, ku- bakanga kumu- ku- ku- kuba bamushinja ibinyoma kuba bajya mu kumubambisha eh, bakemera bakanafungwa none n'undi akaba yanapfuye kubera ko ba- bamwishe kubera ko yanze gushinja gerard ryanez urumva ko iyo ni dosiye ikomeye cyane idosiye izajya mu mateka ariko ikindi ni ikintu gishi- gishimi bo ibyo wumva birababaje hari abantu baratotezwa barayicwa baragira gute kubera- kubera ko babasha gushinjura umuntu bazi neza ko ari umuntu muzima umuntu mwiza bikabaviramo ibyago byo gufungwa ibyago byo kutorongerwa ibyago byo gupfa nk'umwumva wumva uwo muhungu kwa rubanga roziyeri bamwi- baramwishe bo noneho rero ikintu muri ibi ngibi ikintu gi- gishimishije ni ikihe mbona ikintu gishimishije gitanga icyizere ni uko abantu beza muri uriya rwanda batashize hari aba- abantu b'imana baracyariho abantu bajyaga bakeka ko ngo aba amoko y'u rwanda yanganye ko nta ki- nta garuriro nta ki ariko murabona ko abantu b'imana abantu bizera imana abantu bakunda abandi baracyariho aho abantu barokotse jenoside banga ku- ba- banga kujya gushinja ibinyoma umuhutu uregwa jenoside kuko bazi neza ko uwo muntu arengana bakemera bagafungwa ndetse bamwe bakabizira bakabica murumva ko murabona ko abantu beza baracyariho muri kiriya gihugu burya gushyira abantu mu- mu ga- mu gatebo kamwe ni ibintu bibi cyane murabona ko abantu beza baracyariho bemera bakitangira abandi kandi mu bintu utanakeka ntabwo wakeka ko abantu b'abacikacumu aribo bakwitangiye eh, umuntu w'umuhutu uregwa ibyaha nka biriya ariko kubera ko bazi ko arengana kandi akaba ari abantu baba bafite ubukristo b'abakristo kuko babyemera bararahiye bati ntibishoboka mushaka muzadufunge mushaka muzatwice uriya muntu gerard arora neza ntabwo dushobora kumushinja ibinyoma kumubeshyira ibintu atakoze mwumva ko icyo ni ikintu gishimishije gitanga icyizere ko mu- mu- mu gihe kizaza u rwanda ruracyafite eh, akazaza he- keza ko eh, ubwiyunge ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda buracyashoboka abantu beza baracyariho bakunda abandi uru ni urugero rwose ru- ru- rugaragaza neza ko abantu beza bakiriho ko nta muntu ugomba gufata abantu ngo abashyire mu gatebo kamwe tubona abantu babacikacumu birirwa ba- babambisha abandi bantu eh, ba- babamagana bagira gute bakora ibintu by'ubugome murabibona mu mu madosiye menshi ari aya rusesabagina ari aya ya- ari aya ingabire victoire ari aya ba karasira ari aya ba- ba idamange mubona abantu benshi bacikacumu bifatanya na leta bagakora ibintu bibi ariko murabona no ku rundi ruhande abacikacumu beza bemera imana b'abakirisito ba- mbega abantu beza koko abantu beza b'imfura baracyariho muri kiriya gihugu icyo gi- icyo- ruriya ni urugero rwa uraye neza gerard ni urugero rwerekana ko abantu beza rwose bakiriho icya kabiri eh, kinashimishije mbona ni uko nk'umuryango wa gerard uraye neza nawo wagombye kwishimira kwishimira yuko uraye neza gerard atagaragara nk'umuntu w'impyisi nk'uko bashaka kumwerekana ngo bamwerekane ko ari umuntu wari uharwa wagiriye abantu nabi ahubwo urukundo abantu bamugaragarije ni umuntu wum- wemera imana wagiriye abantu neza ucecetse yibereye mu mu munyururu nta muntu yashakurije ariko hanze urabona ko abantu bamukomeyeho eh, bamwe bemera kumwitangira bakemera bagafungwa kandi ari abacikacumu ubundi bagombye ku- kumutera amabuye ariko bakemera bakamwitangira bagafungwa urabona ko n'abandi banze kumushinja bake- ba- leta ikabica nacyo ni ikintu cyagombye gushimisha umuryango we akavuga ati koko uyu muntu wacu afite abantu bamukunda yamye ari umuntu mwiza ukundwa muri kariya karere yakundaga abantu nabo bakamukunda n'urukundo barumuruga- baru- bararumugaragarije no mu- no muri ibi byago by'umunyururu arimo ni ikintu cyagombye kubashimisha bikerekana ko nashaka azanafungwe ariko abanyarwanda bose ubu ngubu barabizi ko uriya muntu ari umuntu muzima abantu bakunda bemera bakanamwitangira donc ni iki- ubu nabyo ni ibintu eh, ni ikintu cyo gushi- cyo, eh, ni ikintu cyo ku- cyashimisha umuntu kuko eh, eh, uko uko bashaka kumwerekana ko ari umuntu wari uharwa w'umugume ntabwo ari ko agaragara murabona ko abantu eh, baramukunda mu byago arimo bamugaragarije urukundo rukomeye cyane Eh, rero nkabona ko eh, uru rubanza rw'uyu musaza Gerard Uwayaneza n'abariya bantu bari kumwe ba- bafunganywe mbabwire ko ashinga- ashu- afunganywe n'abantu barokotse jenoside eh, bazira yuko gusa banze kumushinja nababwira ko eh, mu mu rukiko ubushize iyo nsomye dosiye hari dosiye nasomye eh, ni bariya mu rukiko bavugaga ko ngo uwitwa ba- abo ba- barokotse jenoside bashatse kubahana mu buryo bukomeye cyane kubera ko wenda banze gushinja Gerard Uwayaneza nabo babandikaho ibyaha bya jenoside kandi n'abara aho abantu barokotse jenoside uwitwa nyakayiro ni- uwitwa Nya- niba ari nyakayiro samuel ngire ngo eh, munyango yaravuze ko eh, eh, ngo yavuze ko reka nze ndebe ntaza kubeshya ariko hari umwe wavuze ko ibyo bamushinja byabereye igitwe muri bariya ba- barokotse jenoside we ni umuntu warokotse jenoside mu- muri ibyo bintu babashinja ba- nabo barihishaga barihishaga bari bihishe ahantu wenda mu kimuga ahantu runaka kubona batarapfuye ni ukuba bari bihishe noneho eh, ibyo rero babashinja ni ibintu biteye ubwoba reka nze ba- ba- nshakire umwe umuntu yavuze ati eh, muri abo- ba- umva ko abantu barokotse jenoside kubona nabo babashinja jenoside ko bishe abatutsi bene wabo nacyo ni ikintu gishyashya mu rwanda tutari tumenyereye ariko nanone kikerekana ko harimo amatekinika menshi kubera ko eh, hari umwe witwa nde eh, reka nze mushake reka nze izina ndishake eh, mbo uwitwa ngo eh, mbo ngo nsengiyaremye elize ngo avuga ko nyakayiro nta makuru afite ku bi- y- y'ibyabereye igitwe kuko jenoside iba yari yihishe mu ruhango urumva ko ibya ubwicanyi bwabereye igitwe uyu ni umuntu wa- warokotse jenoside wari wihishe kandi yi- yagu- kugira ngo arokoke nuva ko yarihishe ahantu kure cyane mu kimuga ahantu kure cyane kugira ngo abashe kubaho ariko barimo kumushinja jenoside y'ibintu byabereye igitwe avuga ati ngewe nabaga mu ruhango hari n'undi witwa samweli nawe ngo warokotse jenoside avuga ko muri jenoside we yari yihishe imwendo urumva abantu eh, impamvu mbabwira ko ari ibintu bibera igitwe ari ibintu biri orijinali bitabaho ni ukubona abantu barokotse jenoside nabo babashinja jenoside ariko babaza iki babaza ko banze banze gushinja gerard uraye neza urumva ko ni ibintu birebire cyane Eh, ntabwo nakwinjira muri iyi dosiye ariko murabona ko eh, bafite ukuntu eh, barengana ibyo ni ibintu bizwi ariko ibintu byabo ni orijinali ubwo ni tubonye babiri bashinjwa jenoside kandi batari ba- na bara- nabo ba- ba- barayirokotse batari banahari batabaga igitwe bari bihishe ahandi hantu kure Eh, na- nababwiye n'urugero rwitwa dominiko eh, dominiko rutaganda nawe bamush- bamushinje abantu bishwe na burugumesitiri n'abapolisi baraza bamugerekaho mu rukiko Njya- bintera ubwoba n- n- mpita njya gushaka igitabo ahantu nabyanditse ndababwira nti murebe kuri iyi paje dore byakozwe na n'uwitwaga burugumesitiri n'uwitwaga polisi ubu ibyo bintu murabigereka kuri ya mucikacumu mumushaka wiki ko ari ibintu byo bitanashoboka kandi ko ibyo bintu byabaye ku manywa saa tanu y'amanywa abantu babireba urumva ko- urumva rero ko mu mu rwanda eh, ruriya eh, iriya ka iriya kezi cyangwa se ruriya rubanza rwa gerari ruzajya mu mateka ukurikije uko eh, eh, ibintu bihabera urumva ko ba- abashinjacumu- abashikacumu barabashinja ibintu bitashoboka bamwe batari banahari ba- byabereye igitwe batari bahari ikindi gishyashya ni uko na gerari nako muzi icyo cyo- murakizi ni uko na gerari ibyo bamushinja ibyinshi byabereye igitwe n'abadahari yari yarahunze yaragiye iwabo imbuye muri masango urumva Na- nacyo ni ikintu gishyashya kubona abantu bashinjwa ibyaha byakozwe badahari nabo ubwabo barahunze wumva rero ko ruriya rubanza ruzajya mu mateka eh, eh, tu- reka dutegereze turebe ibyo baza- bazatubwira ariko eh, nababwira ukuri ko ruriya rubanza ruzajya mu mateka eh, kubera nyine impamvu nababwiye hejuru kubona umuntu ushinjwa eh, ashinjwa bamurega bamubekera ko yakoze jenoside ko yagize ingengabitekerezo ko yagize gute yahishe amadosiye abantu bakamushinjura abantu b'abatutsi ba- bare- bare- bamurega ko yishe cyangwa se yagiriye nabi yangaga akaba ariwe bamushinjura bakemera no kumwitangira bamwe bakemera gufungwa abandi bakanga ku- bakanga ku- kumushinja kugeza ngiye ba- bicwa aricyo bazira mwumva ko ni ibintu bidasanzwe muri kiriya gihugu ngarutse kuri eh, dosiye y'uriya mugabo witwa eh, ngo rutayisire eh, george ngo waba warishwe azira ko yanze gutanga gushinja ibinyoma gerard uraye neza ngewe nk'umuntu wavukiye muri kariya karere nababwira ko njye nta cyantangaje kirimo kuko niba ari umwana wa rubangura uziyeri muzehe rubangura uziyeri nta muntu wo kwa rubangura uziyeri ushobora kugira nabi ntibishoboka ntibishoboka ni umuntu wari imfura ni umuntu wi- bamwitaga imana y'u rwanda uwo muzehe rubangura uziyeri we n'umuryango we wose usibye na, na rutayisire eh, george uriya muhungu we wanze kujya gu- gushinja ibinyoma byararaye neza akabi, akabizira N- nta n'undi mwana nta n'undi muntu wo mu muryango wa gerard neza ushobora ku- gukora icyo cyaha ni abantu badashobora gukora icyaha badashobora kugambanira umuntu bakwemera bagapfa ariko bagapfa neza Nta ba- nu- mu- muri uriya muryango ntabwo aba- ni abantu badashobora kugambana ni abantu bagira neza gusa ni abantu ba- basho- ba- basho- bakwemera bagapfa ariko bagapfa eh, bazize eh, ba- ba- bakora neza bagapfa mu- mu mu- mu izina rya ba- bakora byiza ntabwo ari abantu bashobora kugambana kuko ni abantu ba- ba- ba- bakunda abantu ni abantu bakundwa n'abantu ni abantu b'intungane niko umuntu yabyita njye nta cyantangaje rwose eh, ntabwo umuntu wo mu muryango wa rubangura uziyeri ashobora kugambana nta nta n'umwe wabikora ni abantu beza gusa ni abantu b'imana eh, icyo njye ntabwo byantangaje rwose mboreka rero iyi ngingo mbe nyihagarikiye aha ngaha eh, m- mwumvise ko harimo ibintu byinshi bibabaje ariko hari n'ibintu bitanga icyizere ko mu rwanda abantu beza bakiriho bikaba biduha icyizere ko eh, mu minsi iri imbere mu myaka iri imbere eh, u Rwa- abantu bazongera bagasubirana bagakundana nka kera kubera ko murabona ko abantu bagikundana abantu baremera bakitangira abandi kandi abantu batari abantu bo mu bwoko ubu n'ubu bakemera bakitangira abandi ni ibintu ubundi bidasanzwe byagombye ku- gutuma abanyarwanda eh, bagira ishema eh, byagombye kubashimisha mbega bakamenya ko eh, u rwanda ruracyafite akaza- aka- akazoza keza niko umuntu yabivuga reka nze ndebe niba hari umuntu waje mu kiganiro Eh, bo reka njye ku ngingo ya gatatu eh, ya gatatu reka mban- mbanze ingingo ya gatatu Eh, iyi ngingo ya gatatu iya kabiri ndaba- niyo ntimperukaho turareba eh, abantu ngo abantu barimo gutabaza reka nze nshake iyo nkuru abantu barimo gutabaza bavuga ko ngo leta ibamereye nabi ibasoresha nako ibaka amafaranga ku ngufu yo gushyira mu eh, muri kiriya kigega cyitwa ejo heza umuntu ya- yatwandikiye ati ati mwiriwe ati nagira ngo mudufashe kwamagana iyi gahunda ya ejo heza abategetsi bazanye ni gahunda aho umuntu atanga amafaranga kuri telefone bikitwa ko yizigamye by'igihe kirekire nta hantu hazwi wagenda ukabariza amafaranga wizigamye nta hantu hazwi wagenda ukabariza ayo mafaranga wizigamye nta n'icyemezo baguha ko ufite umubare runaka eh, w'ubwizigame muri icyo kigega cyitwa ejo heza ikibabaje ni uko imiryango nterankunga nka world vision international international cyangwa compassion internationale ikeneye ikeneye kuzamura abaturage ibaha amafaranga ngo biteze imbere ariko umuturage yajya kubikuza ah, utwo dufaranga bamuhaye agasanga bamutegereje bamutegereje ku muryango agahita atanga ibihumbi cumi n'umunani mu bihumbi mirongo itatu aba yagenewe n'umu- n'umushinga ngo byibura agu- azaguremo itungo rigufi yorore ikibabaje y'amafaranga asigaye nta tungo aya mafaranga asigaye nta tungo rigufi ryabonekamo ubwo birangira udusigaye atwiririye ubundi byo byo kwiteza imbere bikarangira bikabihita biba amateka mudukorere ubuvugizi iyi ejo heza itangwe n'ubishoboye kandi wabiteganije naho ubundi bari gusaba umuturage kwizigama mu gishoro yahawe eh, yahawe kugira ngo inzego z'ibanze zigere ku mihigo ibi biri kugaragara eh, by'umwihariko mu karere ka gisagara ariko n'ahandi mu gihugu niko bimeze aha ngaha urumva rero ko abaturage barimo gutabaza bavuga ko batanga eh, batang- batangishwa amafaranga ku ngufu bagatangishwa menshi wumva ibihumbi cumi n'umunani mu bihumbi mirongo itatu ni amafaranga menshi eh, kandi ngo ntibagire kitanse cyangwa se icyemezo cy'uko amafaranga bayatanze babona Eh, mbibutse ko iki kintu iki kigega cyitwa ejo heza bavugaga ngo ni iki- ni icyo kuzigamira izabukuru cyaje igihe eh, ambasaderi gatete yari minisitiri wa finance wa minisitiri wa ekonomi na finance ngire ngo eh, iba- batangiye bavuga ko mu rwanda ngo abantu bizigamira ari abantu icumi ku ijana abandi mirongo cyenda ku ijana nta bwizigamire bafite nta bwizigamire donc kuzigamira izabukuru bikaba ari ikibazo gikomeye cyane eh, byatumaga nyine n'abandi bavuga ngo singapuru y'afurika bitera ikibazo gikomeye kubona abantu mirongo cyenda ku ijana nta bwizigamire bafite bw'izabukuru icyo ni ikibazo gikomeye ariko baki- batangira kiriya kigega bagitangiza uriya gatete bavu- yavugaga ko kukijyamo ni ubushake icyo nicyo cya mbere mugifate mu mutwe kukijyamo ni ubushake umuntu ajyamo umuntu ashyiramo ayo afite abashije kubona kandi akayashyiramo igihe ashakiye ni ukuvuga ngo ushobora kuyashyiramo rimwe mu mwaka ushobora gushyiramo rimwe mu myaka ibiri ushobora gushyiramo amafaranga atanu ushobora gushyiramo ibihumbi icumi ushobora gushyiramo ibihumbi ijana bitewe n'ayo ufite n'ayo ubashije kubona kandi kujyamo ni ubushake nta gahato karimo ikigega nako icyo iyo ejo heza iki icyo kigega bavuga ngo ni icyo kwizi- kuzigamira izabukuru nu- ni ayo mabwiriza yari ariho bakizana ni uko cyari kimeze ndetse mubyibuke twanaba- twanavuze tuti harimo itekinika ibi bintu kuko baravuga bati "N- u- u- ushyiremo ushobora gushyiramo ayo ushaka noneho twaravuga ati ariko niba umuntu ashobora gushyiramo n'amafaranga ijana baka noneho baga- agahita bamuha ikarita ko abaye umunyamuryango wa kiriya kigega ko eh, afite konti muri kiriya kigega amafaranga ijana kandi akaba adashobora kugura eh, umuneke cyangwa adashobora kugura igi ry'inkoko ibyo bintu ntabwo byaba ari ugutekinika baba bashaka statisitike nyinshi kubera ko niba ushobora kwizigamira amafaranga adashobora kugura igi rimwe baka- bagahita baku- baku- bagushyira bakuvuga ko uri umunyamuryango nawe wizigamiye bishobora gu- bashobora kwerekana mu gihe gito ko abanyarwanda hafi mirongo icyenda n'icyenda n'ibice icyenda ku ijana bi- ba- bafite ubwizigame muri kiriya kigega cy'ejo heza donko cya kuzigamira izabukuru bazigamiye pansiyo kandi en fait nta kintu bizigamiye ahangaha rero umuntu akaba yakeka ko tukaba twarakekaga ko hashobora kuba harimo n'ikintu cyo gushaka gutekinika kugira ngo bazatangaze imibare bayitangaze ku isi ko bati u rwanda nicyo gihugu cyonyine cy'afurika gifite abantu benshi bazi- bazigamiye u- izabukuru eh, donc bazigamiye pansiyo abaturage benshi bazigamiye pansiyo ariko wajya gusesengura eh, gucukumbura wareba ayo bazigamye ugasanga nta ma- nta- nta mafaranga bigeze bazigama hari ubusa busa bazigamye bashaka statisitike kujya ku- kuzamura gusa umubare w'abizigamye aho ngaho twarabitekereje ikindi bavugaga ni uko iki- ikigega ki- ki- ki- kiza bavugaga ko umuntu wese yizigamira ku giti cye ntabwo ari bya bintu byo mu muryango nka nka mituweli bavuga ngo wenda mituweli umu- ni iy'umuryango ibintu nk'ibyo ngibyo umuntu wese yizigamira ku giti cye ni ukuvuga ngo kandi ngo umukene ngo umwana muto ukivuka ushobora kumuzigamira umukecuru w'imyaka mirongo inani wamuzigamira umuntu wamugaye wamuzigamira umu- umuntu wese umuntu wese ku giti cye agomba kwizigamira ntabwo ari ibibazo by'umuryango nta muntu uzigamira undi cyangwa ngo bavuge ngo ni ni kuzigama mu buryo bwa gurupe oya ni umuntu- umuntu wese aho ngaho ni na- ni uko nguko byavugwaga bo noneho rero tujye ku kibazo cy'abaturage abaturage baraza baravuga ati twebwe badu- babidukoresha ku ngufu nabahaye urugero rwaho eh, bajya mu mu bishanga mu baturage donc ba- ba- hariya mu mu bishanga bya leta ba- abaturage bafata imirima wenda bagiye guhinga imboga guhinga imiceri guhinga ibigori ahantu abaturage bajya gufata imirima kuba- a- akenshi bari mu makoperative bakaza umuturage bakamubwira bati mwese muze mwiyandikisha ilisiti wowe ku musaruro muza- musarura buri wese bazaguca amafaranga angana gutya yo gushyira mu kigega ejo heza urumva ko bibaye ingufu deja bibaye ku ngufu kandi bavuga ko kujyamo ari ubushake noneho bakaza bagatera ubwoba abaturage bati wowe utaza utazagira utazafata amafaranga ngo ashyire mu kigega ejo heza bazamwambura umurima dore ko ko azatakaza umurima uburenganzira yari afite ku murima we kuko imirima mu gishanga ni iya leta ntabwo azaba agifite uburenganzira azamburwa umurima mu mu rwego rwo kumuhana ntabwo azaba- azongera kugira uburenganzira ku murima bazahita bamwambura urumva ko deja cya kintu bavugaga ko ari ubushake gihindutse agahato none abaturage barimo gutabaza baravuga bati baba baduhaye amafaranga wenda world vision yaduhaye amafaranga cyangwa bazi ko hari ahantu wahembwe bariya bo muri vup bahembwa na leta bo bayafata ku ngufu urumva ko bayaguca arasurutse mbere yuko baguha amafa- ba- amafaranga bayaguha baba babanza kuyavanamo ku ngufu Eh, ba- amafaranga bagomba kuguhemba niba bagiye guharura umuhanda ku- gucukura amaterasi gukora imirimo ingiriya y'amaboko bahe- baguhembera y'abanyakabyizi bazaguhemba deja bayabanje kuyavanamo wumva ko nabo bayagufashe- baba bayafashe ku ngufu Eh, ariko urumva ko bariya abantu bajya gutegera kuri banki bazi neza ko abantu bazabona amafaranga bakayabaka ku ngufu u- uzaba uriho mirongo itatu bagahita bakwaka cumi n'umunani urumva ko deja ama- ni amafaranga menshi kuba bavuga bati wowe uza umuntu wese ashyiramo ayo ashaka ariko urumva ko bo bakwempozayo ugomba gushyiramo urumva ko ahangaha hari ikibazo uko iriya e- e, kiriya kigega bita ejo heza bakitubwiraga odepari ntabwo ariko kimeze urumva barajya guhatira abantu ku ku gushyiramo amafaranga eh, kandi bagombye ku kujyamo ku bushake bakanabahatira n'ayo bagomba gushyiramo nicyo kibazo ikibazo rero gihari ni uko ejo heza bayigize mu- imihigo yagiye mu mihigo ni ukuvuga ngo uturere hirya no hino twagiye dukora imihigo tukavuga ngo eh, mu- mu- mu gihe runaka nzaba nahiguye nzaba nabashije kubona aba- abaturage bangana gutya bagiye muri ejo heza ubwo rero iyo ya- yabikoze b'imihigo ni ukuvuga ngo abafongisiyoneri bose bo muri komine nibo baheraho babaca amafaranga yo kujya muri ejo heza kandi nta nubwo ari byo kubera ko iyo bagiye guca abantu gushyira abantu ku ngufu mu- mu- muri kiriya kigega cyitwa ejo heza bahera ku bantu bakora kandi abakora deja batu- bo batuwe bizigamira deja bo bafite ubwizigame bwa pansiyo ariko kubera ko baba bakeneye kubona abantu benshi bajyamo mu- mu rwego rwo ku ku eh, guhigura iyo mihigo baba barahize bavuga ngo bazashyira ngo akarere kanjye nza- nzabona abantu bangana gutya bazajya muri ejo heza bahera no kubakora deja kandi bo bo ntibakeneye kujyamo kuko batuye bizigamira urumva ko aho ngaho ni ikibazo Eh, ni ikibazo gikomeye ikindi umuntu yababwira ni uko eh, umuturage wo hasi umuturage wo hasi bamuca amafaranga menshi cyane menshi cyane nababwira ko muzi neza ko eh, bashyiramo eh, mu- ki- muri kiriya cyuho cya mituweli muzi ko bavuga ko mituweli igira buri mwaka igira icyuho kiri hagati ya miliyari cumi n'eshanu na miliyari makumyabiri mu mwaka noneho bashyizeho rero ahantu hose bashobora kuvana amafaranga kugira ngo babashe kuziba icyo cyuho cya mituweli murabona ko bavuze ko eh, mu- mu- abaturage abaturage bari abahinzi kuri hegitari yo mu gishanga n'ubu bazajya baca ibihumbi bine hegitari y'umusozi bace ibihumbi bitanu hegitari y'amaterasi bace ibihumbi bibiri ayo mafaranga abe ayo ku- gushyira mu ki- mu kigega cya cya mituweli urumva ko umuturage bamuciye amafaranga ibihumbi bitanu wenda niba ku, ku, ku, ku isambu ye y'umusozi bamuciye amafaranga ibihumbi bitanu yo gushyira mu kigega eh, cya mituweli kuzibaha icyuho cya mituweli buri muturage noneho ba- bamuciye umusoro agomba no gusora umusoro usanzwe w'ubutaka mura- icyo- muracyumva neza Ib- ibyo ni ibintu bibiri bamuciye mu mwaka umwe umusoro w'ubutaka kuri- ku- ku- gushyira amafaranga mu ki- mu- mu ntu za mituweli no gufata amafaranga nanone yo gushyira muri ejo heza hakiyongeraho imi- ibi ariya mafaranga y'umutekano ay'amarondo aya farije ibi- aya mafaranga ya fpr murumva ko a- ama- a- ayo mafaranga yose yose akaza akirunda ku mu- ku muntu umwe na- ye- na- ushyiremo n'aya- n'aya- n'aya- n'aya- n'aya mituweli ayo mafaranga yose akaza akirunda ku muntu umwe umunyarwanda yazatera icumu gute bamuca amafaranga angana gutya umva ko aha ngaha ni ikibazo gikomeye noneho rero eh, usibye ko eh, i- iki kigega cyitwa ejo heza uko bakitubwiraga bwa mbere atari ko ubu ngubu kimeze bwa mbere byari ubushake ushobora gushyiramo ayo ushaka ukayashyiramo igihe ushakiye ariko noneho byahindutse agahato bagomba no guteka mwayo bagomba kuguteka ayo ugomba gushyiramo icyo ni cyo kintu cya mbere defo ya mbere icya kabiri rero ni gusanisha iki kigega n'agaciro fawundi murabona ko eh, muzi ko ki- eh, aho kovi- covid imaze kuza twavugije induru twavugije induru mu buryo bukomeye cyane turavuga tuti abanyarwanda bashyize amafaranga menshi mu mu gaciro fawundi ndetse hari inkuru reka nze nyibashakire inkuru yo muri rba itangazamakuru rya leta yavuze ko eh, iyo nkuru yavugaga ko ngo mu- bama- ngo mu- muri eh, ngo mu gaciro fawundi hamaze kugeramo miliyari magana abiri ntabwo dufite ubure harimo abavuga ko ari miliyoni miliyari mirongo itanu ariko kubera ko byavuzwe na orugane ya leta byatangajwe na mu itangamazu- mu itangazamakuru rya leta ntabwo dufite uburenganzira bwo kuvuga ko leta yatubeshye ubwo ni ukuvuga ngo tura- turemeza ibyo leta eh, rba korwa iyo nkuru niyo kuri cumi na kane z'ukwezi kwa munani bibiri na makumyabiri saa tatu n'iminota itanu iyo nkuru iravuga ngo miliyari magana abiri zashyizwe mu kigega agaciro development fund development fund kuva muri bibiri na cumi na kabiri ngo zikoreshwa iki bo ubwo ni leta ubwayo kuko ni radiyo ni radiyo ni broadcasting ya, ya leta ni itangazamakuru rya leta ritubwiye iyi nkuru ri- ritubwira ko miliyari magana abiri zashyizwe mu kigega agaciro fund kuva muri bibiri na cumi na kabiri ubwo dufate ko ari mili- miliyari magana abiri ntabwo nta- ntabwo dufite uburenganzira bwo kubihakana bo noneho rero tu- ubwo batubwiye ko abantu bo abanyarwanda bose ndetse hari n'aho bavuga ko umunyarwanda wese yashyizemo muri ki- muri kariya gaciro fawundi yashyizemo amafaranga kandi ntabwo bashyizemo ku bushake bashyizemo ku ngufu bayabacaga ku ngufu ku mishahara ngo umunya- umunya- umuntu wese ukora umushahara bamucaga rimwe ku ijana aba muri diaspora barayatanze abantu benshi abacuruzi aba- abaturage abacuruza ubugoro abarwaye amavunja bagize gute bose bashyize amafaranga noneho izo miliyari magana abiri zagezemo ziri hehe ko twabonye covid cumi n'icyenda ije abantu bakajya muri guma mu rugo bakabura amakara bakabura amazi bakabura isabune inzara ikabica eh, induru zikavuga aya mafaranga kuki nta faranga na rimwe bafashe ngo eh, baramire abanyarwanda Babara- kandi amafaranga yavuye mu maboko y'abanyarwanda abanyarwanda bayatanze none se niba aya mafaranga ari ay'abanyarwanda akaba atarabaramiye mu- muri guma mu rugo ya mbere muri guma mu rugo ya kabiri izi miliyari magana abiri zizabaramira ryari ese hari ikindi cyorezo kizaza kiruta iki ngiki zizabaramira ryari urumva ko zaragiye amafaranga ntabwo ari ayabo ba- ba- ntabwo bagifiteho eh, akise donc amafaranga yaragiye izo miliyari magana abiri zabaye iz'abantu bo mu gatsiko barayajyanye bayashyira mu mabanki bayashyira mu masosiyete runaka ntawe uzi uko bayacunga ibyo ngibyo byararangiye kubera ko twavugije induru turavuga tuti mufate amafaranga igice kimwe cy'agaciro fawundi muramire abanyarwanda mu mu gihe cyaguma mu rugo mube mwabagurira amazi mugurira amakara mubagurira ibyo kurya mubagurira umunyu ibintu birakomeye aya mafaranga ni ayabo bayatangijwe ku munwa w'imbunda no- bagize isoni baravuga ngo ngo gutanga amafaranga mu gaciro fawundi ngo birarangiye birarangiye ngo ntibazongere kuyatangamo ariko ibyo ntabwo bihagije none se ko birangiye du- mufite miliyari magana abiri ziri hehe ko zi- mwazizanye zigafasha abanyarwanda urumva ko baribye bibye abanyarwanda ku ngufu ubu rero no- n'izo heza ntabwo wabwira abanyarwanda ko amafaranga ba- ubahatira ku- gushyira mu- muri ejo heza icyo kigega cyitwa ejo heza azagira icyo abamarira kandi n'ayo mu gaciro fawundi nabo batangijwe ku ngufu ziriya miliyari magana abiri zitaragize icyo ziba- zibamarira zitarabaramiye mu bihe bibi cyane n'aya ngaya ntawukizera ko azagira icyo abamarira aha ngaho nicyo kibazo kuko niyo umuntu eh, ya- yarakubeshye bwa mbere ntabwo wakwemera ko akubeshya bwa kabiri icyo ni ikibazo icya kabiri umuntu tugiye mu buryo bworoshye tuvugishije u- ukuri mu- mu buryo bworoshye abantu b'abanyarwanda bafite amakonti muri banki amafaranga yawe yakuvunye ukaba uyafite kuri kuri kuri konti muri banki runaka ayo mafaranga wa- washinga ugatera urutoki ukarahira ko ayo mafaranga uyigengaho ntibishoboka ni bangahe bagiye bajya kuri konti bagasanga efuperi yavanyeho amafaranga yayajyanye yavanyeho aho ayishaka ni benshi cyane mu rwanda donc ni ukuvuga ko konti yawe amafaranga yakuruhije uyasa- iyo konti yawe uyisangiye na fpr niba rero iyo konti yawe uyisangiye umunyarwanda wese wese uyisangiye na fpr kuko bayirebaho buri munsi bazaho amafaranga bashatse bayavanaho uko bayash- ayo bashaka igihe bashakiye konti yawe uyisangiye na fpr Hari a- ab'inyarugenge bo ntabwo bajya bashyira amafaranga kuri konti zabo wenda bashyira mu bicuruzwa bakagira gute ariko birinda gushyira amafaranga kuri konti zabo kubera ko konti zose fpr irebaho ikaba yavanaho amafaranga ishakiye ikaguca imisanzu ishaka ni ukuvuga ko konte uyisangiye na fpr none rero niba fpr iza igas- mugasangira konti yawe amafaranga yawe ku giti cyawe mukayasangira konti mukaba muyisangiye wakwizera neza ko amafaranga wajya kuyibitsa gute amafaranga noneho wayibitsa gute ngo ngo nzajya mpembwa buri kwezi nshyira kuri iriya konti ngo yanjye ngo ngo ejo amafaranga azandamira ngo nimara gusaza yapa- u- ntibishoboka n'ibyo utunze byawe ntabwo ari ibyawe murabisangiye baraza bagafata nk'ibyo bashaka ayo mafaranga yawe se u- numara kuyashyira muri mu kigega runaka ari kuri ku izina ryawe ikikubwira ko ayo mafaranga batazafata bakayatwara cyangwa se amaze kuba menshi bakagufata bakagufunga ni iki cyangwa bakaguhimbira ibyaha noneho bamara kuguhimbira ibyaha bakayafata bakayisubiza ba- bakaguca babyita gukira bakaguca amande y'ibyaha wenda bihuye n'ayo mafaranga yawe ariho Urumva, n'ama- i- i- biriya bintu biteye ubwo ibintu fpr ikora ntabwo bitanga icyizere cy'uko wayibitsa amafaranga wayibitsa ibintu byawe kubera ko edeje yatangiye ibeshya abanyarwanda ibashuka iba eh, ibatangisha amafaranga ku ngufu ngo ni ikigega kizahamira abanyarwanda irayajyana eh, ntabwo aba- ama- ama- abantu babuze baburiwe amafaranga y'agaciro pound ba- ba- yaburiwe irengero ntabuze ahari muri cya gihugu ni ubujura gusa gusa mwabonye nabo muri diaspora ejo bundi batanga miliyari ebyiri bakazibambura ngo bagiye gukora ngo imishinga ngo ya i- ngo yo kubaka amazu mwabo hari n'inkuru yasohotse uyu munsi ngo abaturage ba- ba- ntibuka neza niba ari mu bugesera bari hehe ngo batangijwe amafaranga yo kubaka akagari amafaranga bakayatangishwa ku ngufu nabo barangiza amafaranga bakayabura hari abantu benshi mu rwanda bashyize amafaranga mu mabanki yari ariho amafara- amabanki ya feki bagashyiramo amafaranga bagashyiramo amafaranga barangiza banki bavuga ngo yahombye bikaba birarangiye U- kiriya gihugu kirimo ubujura bwinshi cyane ku buryo kwibwira ngo uzafata amafaranga yawe ngo uzayashyira mu kigega runaka ntabwo se babona ni bangahe mu rwanda bakorera leta leta ikabaca amafaranga leta ubwayo ariyo yagombye kurwanya icyo kintu leta igaca amafaranga abakozi amafaranga yo gushyira mu- mu mu zabukuru mu- mu kigega cyo kwizigamira izabukuru ikayabaca ariko amafaranga ntazagere muri rssb wajya wa- wabura umukozi wa leta amafaranga baguciye buri kwezi buri kwezi buri kwezi kugira ngo ba- bagenda bakajya ku- kuyaverisa kuri konti yawe muri rssb yo u- ugira ngo wenda ni ama- azagufasha nugera muri pansiyo wagenda ugasanga amafaranga ntayo bigeze bashyiramo kandi bikozwe na ki bikozwe na leta Sa- muri- muri kaminuza y'u rwanda ibyo bintu barabikoze ubwo se niba leta yiba pansiyo z'abantu pansiyo z'abakozi ba leta bakayiba bakabaca amafaranga ntibajya kuyaverisa kuri konti yawe kuko ku- ku- ku- uwo musanzu wawe bakawuguca ariko ntuzajye ku izina ryawe ukazimira amafaranga na- wabwirwa n'iki ko aya ngaya bavuga ngo n'ejo heza ngo azaramira abanyarwanda barimo kubeshya ngo bazizigame izabukuru babwirwa n'iki ko bo aza ba- ba- batazayajyana niba ubu ngubu ba- ba- banatirisha ba- baniba za pansiyo z'abantu bagakata ku mishahara amafaranga ntazagere eh, ntazagere mu kigega cya pansiyo mwumva rero ko ni- kwizera fpr ibyo ni- uyizera byo ni akazi ke biramureba reka mbere ndekeye aha ngaha iyi iyi suje ariko murabona ko eh, harimo ibibazo byinshi byinshi byinshi byinshi cyane ariko bi- biraterwa n'ikibazo cyo kwizera leta kuko fpr irariganya eh, yambuye abantu mu gaciro fawundi urumva ko na za pan- na za pansiyo ubu ngubu leta ubwayo nayo irariganya pansiyo z'abantu igacabana amafaranga ikayakata ntiyajyane muri ke sosiyale ngo umu- umuntu yajyayo agasanga aya mafaranga ntiyagezeyo abantu baratangishwa amafaranga yo kubaka ibintu binini bagasanga aya mafaranga yaragiye ntiyabonetse abo muri za diaspora barabizi batanze amafaranga yo kubaka ngo kubaka ngo aba- abasenye muri za nyakatsi za miliyari zirarigita ejo bundi barongeye bariye amafaranga y'aba- y'abadiaspora miliyari ebyiri muri bibiri na cumi na rimwe babariye miliyari ebyiri nanone urumva rero ko kiriya gihugu kirimo uburiganya bwinshi umuntu uzabitse amafaranga ya fpr ibyo biramureba ni akazi ke reka ndekere aho ngaho bo ka tujye ku ngingo yacu ya gatatu ari nayo ya nyuma ingingo yacu ya gatatu turareba ikibazo cy'abantu b'irurindo abantu b'irurindo bafite ikibazo gikomeye cyane ngo reka nze mbasomere iyo nkuru iyo nkuru yasohotse mu gihe komu ku itariki ya makumyabiri na kane z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na rimwe ubwo n'ejo hashize iyo nkuru iravuga ngo abari abari bafite ibikorwa byahagaritswe munsi y'isoko rya rya rusine barasaba ingurane ngo bamwe mu baturage munsi y'isoko rya rusine riherereye mu murenge w'amasoro akarere ka rurindo baravuga ko babuze aho babariza ikibazo cy'ingurane basezeranijwe mu myaka itanu ishize ku bikorwa byabo byari byubatse ahiswe ahiswe mu gishanga abimuwe munsi y'iri soko rya rya rusine ba- barenga icumi babwiye TV eh, barenga icumi babwiye TV wa- TV wani ko bari bafite inzu zo gucururizamo ndetse bamwe muri bo banahatuye mbere y'u- eh, mbere yo gusabwa kwimuka bavuga ko muri bibiri na cumi na gatanu imitungo bari bafite yari yara yarakorewe igenagaciro buri wese ahabwa urupapuro ruriho amafaranga azishyurwa ndetse icyo gihe ubuyobozi bw'akarere ka rurindo bwabasobanuriraga ko ari ukugira ngo iruha iruhande rw'iryo soko ah, haboneke umwanya wisanzuye umwe ati bategereje gusenya inzu eh, ngo batekereje gusenya inzu basanga atari ngombwa kugira ngo badusenyere badafite indishyi baduhaye niko gukora ibi byo kutu kutubarira bemeza ko ibyo bikorwa byo hejuru ari iby'umuturage kubikuraho bare eh, bareba aho ba- bamwerekeza cyangwa bakamuha ingurane kugira ngo arebe ahandi ajya undi muturage yagize ati icyo gihe hari- bari bambariye miliyoni eshatu n'ibihumbi magana inani nuko badusenyeye inzu nta kantu baduhaye kandi bari batubariye icyifuzo cyanjye rero ni uko ba- kudusenyera inzu nta handi badushyize dusanga twararenganijwe abaturage bemeza ko bafite amakuru y'uko akarere ka rurindo kishyuye abantu babiri muri bo ku buryo bibaza impamvu bo batishyuwe umuyobozi w'akarere ka rurindo wungirije um- ushinzwe ubukungu murindwa prosperi yavuze ko abaturage bas- basabwe kwimur- basabwe kwimurwa ari abari batuye hejuru y'umugezi wa rusine mu gishanga yavuze ko nta ngurane bari guhabwa kuko ubutaka bari batuyeho ari ubwa leta dore ko nta n'icyangombwa bari bahafitiye ati naho ibyo kubabarira niba wi- niba wibuka neza bari bafite inzu zishaje zishaje cyane zubakishije ibiti byinshi ibiti ibiti i- i- kandi nyinshi kandi ngo udu- i- eh, utwo zu- ngo twari duto duto kandi ubutaka zubatsweho atari ubwabo ari ubwa leta Icyo- i- iyo tujya mu byo kuba- kubaha amafaranga bari gukuramo udufaranga duke ahubwo bakajya kubaho nabi iyo ni ibyo ni ibya kera kandi ntabwo bigeze biba umwanzuro wa nyuma ni cya gihe abantu babaga eh, bagikusanya ibitekerezo tutaramara gufata umwanzuro wa nyuma mboreka ndeke aha ngaha Eh, murumva rero ko eh, abanyarwanda abanyarwandakazi murumva ko ikibazo dufite aha ngaha ni ikibazo gikomeye ikibazo eh, bariya abantu b'irurindo bagisangiye n'abandi bantu benshi cyane mu rwanda mu rwanda tubona abantu benshi bangirizwa eh, ibyabo n'amashanyarazi ibyabo n'aba- n'ahazanyura umuhanda eh, aba- bariya bo muri za banyahe abantu bose bimurwa ku ngufu ngo kubera kubera ibikorwa rusange bakamara imyaka n'imyaka bata- batishyuwe amafaranga yabo Muru- murabona rero ko kwa- kwambura kwambura ni ikintu kiri mu maraso y'iriya ngoma ya fpr kwambura abaturage eh, kubariganya kubambura ni ibintu bi- biri mu ngewe mbabwire ko kuva ndi muto ntabwo ni- hari inkuru numva ubu ngubu ntigeze numva kuva nabaho navuka aho leta umuntu yuba akoresha abakozi akamara imyaka icumi atarabahemba ibyo ni ibintu biba ahantu henshi mu rwanda ari ba anthroponire kubera ko leta nayo yambura n'abantu ku giti cyabo bize kwambura leta ira- ira- ira- ira- ira- ira- ira- eh, irangiza ibintu by'abantu ye- ahantu yacisha imihanda ahantu yacisha amashanyarazi yimuye abantu ku ngufu ikamara imyaka n'imyaka itara itara itarabimura nako itara itarabariha itarabariha rero ibi bintu ni ibintu bibabaje cyane Eh, hari n'undi nabonye eh, unavuga ko ngo ba- ngo babasoresha imisoro mu misoro y'ubutaka leta iza igasoresha n'ahantu izanyuza umuhanda silivupure ahantu izanyuza umuhanda ukaba ugomba kuhasorera naho kandi umuhanda atari uwawe kandi barakubwira ati ahantu ntugomba kuhahinga ntugomba kugira ikintu wakorera ariko bajya gusoresha naho bakahabara leta iriya leta yacu eh, nako iriya leta y'u rwanda ariko mvuga yacu kubera ko eh, abanyarwanda twese turi hamwe tu- nubwo ah, ari ubutegetsi bubi ariko nubwo bahari nubwo ari ubutegetsi bubi ariko nubwo budutegeka iriya leta ni injura iriya leta yambura abaturage nta kigenda rwose murabibona ko ari ikintu gikomeye Eh, ikindi kintu nashaka kubabwira ni uko ubwo twagira ngo tuvuge icyo kibazo cy'aba bantu b'irurindo bangirijwe ibintu ubu urumva ko re- ni ni ikintu kibabaje kubona umuntu amara imyaka itanu baramwangirije ibintu bataramuha ingurane z'ibye bangirijwe ariko se nibo honyine mu rwanda hose ni karagiteri y'iriya leta kwambura abaturage Eh, kwambura abaturage kwa imishahara iratinda buruse ntiziboneka iki byose mbega ni iriya leta ni akaduruvayo ariko hakaba hari umuco ifite umuco wo kwambura abaturage eh, kutishyura abantu Bo, hari inkuru eh, nshaka ko tuganiraho gatoya nanone ni inkuru eh, y'aba y'aba abadepite bavuga ko ngo eh, bavanye ngo ibyerekeye ngo ubukode bwo muzi ko mwi- mwe- mu itegeko ry'ubutaka bavuga ko ubukode bumara imyaka mirongo icyenda n'icyenda ngo ubundi ngo byari makumyabiri noneho abadepite bubu rero ngo bateranye ngo bemeza ko ngo ubukode bw'ubutaka ngo buvuye ku myaka ah, makumyabiri bakagera ku myaka mirongo icyenda n'icyenda mwumve icyo kintu cyateranyije inteko inteko abadepite bakumva ko ba- bateranye hari icyo bakoze A- ubutaka bwaba- babwambuye abaturage icyo kintu ntibigeze bakigaho umutungo w'umuntu uri ntavogerwa icyo kintu ntibigeze bakigaho ba- ba- ba- barababwambuye bubaye ubwa leta icyo kintu ntabwo bavuze bati icyo kintu reka tugikosore ikintu cyabateranije ni ukujya kuvuga ngo ngo ngo ubukode buvuye ku my- ku myaka makumyabiri bugeze ku myaka mirongo icyenda n'icyenda gusa ubu icyo kintu nicyo abantu bakeneye U- ufata ibintu by'abandi ukabibambura ni ibintu ni ibintu biteye bi- ni ibintu biteye ubwoba Eh, ni ibintu biteye ubwoba kubona eh, guve- nako eh, inteko paroma iterana nk'aho yakwize ibibazo bibangamiye abaturage ngo bavuga bati "I- twakoze ikosa leta yakoze ikosa kwambura abaturage ubutaka bwabo nibu- ni- binyuranyije n'itegeko nshinga kuko umutungo w'umuntu ntavogerwa A- ba- nk'aho bakoze icyo kintu ngo bagikosore basubize abantu abaturage ubutaka bwabo ba- barimo kuvuga gusipekera ngo ngo ngo ngo ngo ubukode buvuye ku myaka makumyabiri ngo bugeze ku myaka mirongo icyenda n'icyenda ubwo ni ukuvuga ngo eh, bariya muri bariya abantu bakomeye harimo abazafata ibishanga bya leta wenda bororeremo inka bahingemo ibintu wenda bohereza mu mahanga noneho eh, bavuge ngo leta ngo icyo gishanga kiguhaye ucyororeremo inka zawe imyaka mirongo icyenda n'icyenda cyangwa se uzahingamo ibyo wohereza mu mahanga imyaka mirongo icyenda n'icyenda murumva ko nicyo kintu amfete baba ba ba- baharanira ariko urumva ko rero ntabwo i- iriya nteko nta nta kigenda mu- muzi ko ariya tego itegeko ry'ubutaka twararenze ririmo ama ibintu byinshi bi- bifutamye birababaje kubona abantu bashobora guti abantu bahembwa ibihumbi bibiri by'amadolari buri kwezi cyangwa binarenga bahembwa miliyoni ebyiri zirenga buri kwezi bajya guterana nk'aho bakosoye ibintu ba- bakemuye ibi- ibibazo bi- bi- bibangamiye abaturage bakajya gukora ubusabusa baka- bakavuga ubusa reka ndekera aho ngaho rero eh, ndumva ibyo nabo bateguriye ari ibi ngibi Eh, ingingo ya mbere twaganiriye ni kiriya kibazo cy'igitwe kirimo agahinda abantu barimo guhigishwa uruhindu barahigwa bukware kubera ba- bazira kandi babacikacumu bazira gushinjura gerard rwaye neza iyo ni ingingo ikomeye cyane iri- ina- inabereka ko ruriya rubanza rwa gerard Roy- uru- eh, ruriya rubanza rwa gerard rwaye neza ruzajya mu mateka kuko nk'uko nabisobanuye harimo ibintu bikomeye cyane bitigeze biba ahandi eh, ibintu bidasanzwe Eh, ikindi ni abaturage nyine ba ingingo ya kabiri twaganiriyeho ni ikiba- ikibazo cya abaturage batangishwa amafaranga ya ejo heza muri cya ki- gushyira muri cya kigega cyitwa ejo heza cyo kuzigamira izabukuru eh, bikatwereka ko kiriya kigega cyahinduye eh, isura ntabwo kujyamo bikira ubushake ntugishyiramo amafaranga ushaka byabaye agahato banaguteka ayo ugomba gushyiramo kandi biraterwa n'uko nyine eh, byose ngo byabaye imihigo ariko eh, nta muntu nk'uko nabibabwiye kwizera leta peri ukurikije ibigega bindi abantu bagiye bashyize- ba- ba- batangishwa amafaranga amafaranga akabyimba akagera muri za miliyari ebyiri mi- miliyari magana abiri eh, abantu bayatangishijwe ku ngufu ariko bagira mu byago ntagire ifaranga na rimwe leta ivanamo ngo ibafashe ika- eh, agatsiko kakayijyanira nta ki- nta- nta kitubwira ko n'aya bantu amafaranga abantu bari gutangishwa ku ngufu bavuga ngo barayashyira muri ejo heza kwizigamira izabukuru fpr itazayahambira ngo iyajyane eh, umunsi yagiye kandi ntabwo ari kera cyane utwo dufaranga twabo bazadukubita kagame azadukubita iposhe yigendere ubwo rero ikindi ni twatabarizaga nyine bariya abantu bo muri bo muri rurino ngo bamaze imyaka itanu eh, barasenyewe aha hubatswe isoko bakaba batarabona eh, batarabona ahitwa ahitwa niba ari i masoro bari hehe eh, ngo ahitwa isoko rya Rusi- ah, ku isoko rya rusine ngo bakaba bamaze imyaka itanu batarabona ingurane z'ibintu byabo byangijwe ahubatswe iryo soko ndumva narekera aho ngaho eh, ndabashima ko mwadukurikiye eh, eh, turabakunda cyane kuri radiyo itahuka muradukurikira turabakunda kandi eh, eh, turabasaba ko mwajya mutwohereza ibitekerezo eh, ibitekerezo byanyu abafite ubuta- abafite ibibazo muka- mukabitwoherereza tukabatabariza tuka tukungurana ibitekerezo abashaka gufasha ihuriro nyarwanda abashaka gufasha radiyo itahuka mukayifasha ikora akazi gakomeye kandi eh, mu bing- mu- mu byo tu ibi bintu by'impinduka mubona bigenda bi- biza buhoro buhoro n- re- radiyo itahuka ibigiramo uruhare n'ihuriro nyarwanda ribigiramo uruhare rero ubishoboye wese eh, yatanga uko ashoboye agafata agafasha ihuriro nyarwanda agafasha radiyo itahuka eh, kuko nidushyira hamwe ibibazo tuzabikemura vuba vuba reka rero mbareke imana ibahire nda- ndihanganisha cyane cyane abantu b'igitwe cyane cyane abashikacumu b'igitwe baduteye rwose ishema eh, ni nibyo ni iby'agaciro bikomeye kumva ko eh, abantu mu rwanda cyane cyane bari abantu b'igitwe eh, ba- bemeye kwitangira gerard Roy neza ko byatweretse ko abantu beza bakiriho imana igumye ibafashe kandi bagumye baba abantu beza bakundane eh, eh, mbega Ima- imana nabo izababa hafi nta mvura idahita I- uyu mucyo uzashyira uze kubera ko abagira nabi mwarabibonye abantu mu miro- muri za mirongo icyenda na kane abantu bagiriye nabi abandi ubu ngubu ntabwo babona aho aho banyura ntubona aho urahura amazi abantu barakwishisha ah, abantu bagahi- bagahinduka ba ruvumwa ariko umuntu ugize neza ineza ye ayisanga imbere ngewe mbabwiye ko ibyo bintu babwiye in- ineza ineza abacikacumu bo muri kariya karere bakorera gerard ngewe yarantangaje cyane kandi byagumye no gutangaza umunyarwanda wese akaba nacyo mpamvu ari nayo mpamvu mbabwira nti banyarwanda banyarwandakazi ntimute icyizere abanyarwanda beza baracyariho iminsi y'imbere izaba myiza kurushaho kubera ko urukundo ruracyahari ntabwo urukundo hagati y'amoko ntirwayoyotse ibibera igitwe birabibereka mugire amahirwe imana ibane namwe ni kabagema eduard ubategurira iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho turabakunda cyane kuri radiyo itahuka mugire amahoro
mbivogezwa n'ingabo kwa ngango rwogera rwagahindura yatsinze ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe
ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare bose iraganje intwaro yacu ni demokarasi iganye bitano ritavangura nimucyo twigoboto ritera vuba riduteza igihugu n'ubwitangize nibiriye mu iteme nihurukira mu itabaro ntabaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga aribwo buzatuzanira amahoro ahoraho ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi iganye bitano ritavangura nimucyo twigoboto ritera vuba riduke